iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi ikiganiro cya none turagaruka ku rupfu rw'umwami ntare wa gatanu wo mu burundi ariko mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina reka tubanze tubagezeho amakuru avugwa muri aka kanya mu gihugu cy'u Burundi oriyani itanga ishaka urakoze cyane edi rwema ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi abantu indwi harimo abana babiri baraye bishwe mu gitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone musaga mu ijoro ryo kuri uyu wa kane i bujumbura mu bagandaguwe harimo umusirikare w'igihugu mugenzi wacu eroge wuri kaneza ariko aradutohoreza iyi nkuru turayibashikiriza mu kanya ahandi naho kuri uno wa gatanu igenekerezo rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abarundi bo mu bwoko bw'abahutu n'abaganwa bibutse ubwicanyi bwagizwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri ubwicanyi bwahitanye abarundi benshi harimwo n'umwami ntare wa gatanu nk'uko muvyumvise mu kiganiro muri sanga mugiye kucumva na mugenzi wacu edi gwema bamwe mu bahimbaje uwo munsi kuri uno wa gatanu bashize urugori rw'amashugwe ku kibanza co muri zone buterere ahahambwe abantu ikivunga muri mirongo indwi na kabiri banakoze n'urugendo rwo kwiyamiriza ubwicanyi bwahitanye abarundi iyi nkuru turayibashikiriza mu kanya kari imbere nayo nyene mugenzi wacu evariste nzikubanye nk'ari dushikiriza handi naho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza hamagarira abakenyezi kuvyara ku rugero kandi abo bashoboye kurera yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abakenyezi bo mu ntara ya kirundo kuri uyu wa gatanu mwisekeza arimwo ryo kuganira n'abavyeyi mu gihugu cyose ku bijanye n'amagara y'abavyeyi n'ibibondo denise nkuru nziza yamenyesheje abakenyezi ko kuvyara abana benshi bishobora gutera umutekano muke mu gihugu gusumba indyane za politike n'ibindi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabibwiye abakenyezi ko yabwiye abakenyezi ko bafise uruhara ntangere mu kubumbatira amahoro n'umutekano denise nkuru nziza avuga kandi ko abana bariko bakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano bituruka ku bavyeyi badohotse ku ibanga ryo kurera abana babo mu kubigisha amahoro ni mu kanya gato kari imbere
mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga tariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa kane buri mwaka abarundi bibuka ubwicanyi bwakorewe umwami wa nyuma w'uburundi ntare wa gatanu wari uzwi nka karori ndizeye umwami ntare wa gatanu yavutse tariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na karindwi akaba yaratanze afite imyaka makumyabiri n'ine hashize imyaka mirongo ine n'ine uwo mwami yishwe bunyamaswa umwami ntare wa gatanu yiciwe mu ntara ya gitega urupfu rwe rwakurikiwe n'izindi mpfu zaguyemo inzirakarengane nyinshi imiryango yabo ibabazwa n'uko kugeza ubu nta butabera bari babona cyangwa ukuri ku byabaye ibyo abakurikirana hafi ibyo abakurikirana hafi ibibera mu burundi bakemeza ko ari ukwimakaza umuco wo kudahana mu rwego rwo kumenya neza ingaruka ayo mateka yagize mu gihe cyahise no mu bihe turimo uyu munsi twatumiye bwana Ildefonse rugema washinze umuryango witwa intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwiriza shingiro ni umuganwa akaba n'umujyanama w'abaganwa bwana Ildefonse rugema ikaze mu kiganiro muri isanga kuri radiyo ijwi ry'amerika
yego murakoze kuduha ijambo umushinga ntahe gwema uyu munsi hirya no hino ku isi abarundi nyine barizihiza cyangwa se baribuka imyaka mirongo ine n'ine umwami ntare wa gatanu yitabye imana mushobora kudunyuriramo muri make icyo muzi kuri urwo rupfu rw'umwami ntare wa gatanu
ego icyo twobivuga ko ni uko yego murabona ibintu bihitiye mu burundi ni ibintu bidashemeye na gato kubera kuva intwaro y'ubwami itembagajwe mu mirongo itandatu na gatandatu abarundi twama mu ngorane z'ubwicanyi ubwicanyi tutabona ryari buzohagarara aha rero novuga eh, kubera uno munsi twibuka imyaka mirongo ine n'ine eh, umwami wa nyuma w'uburundi ntare wa gatanu agandaguwe Eh, aha ah, ni ikintu cyerekana neza yuko mu kuva ingorane zitanguye mu burundi atawe bi- eh, bige- bigera agahanga sinzi ingene bivuga nta muntu n'umwe mu gihugu cy'u Burundi ashobora kuvuga ati ndakingiwe nta gishobora kunshikira ahantu bubahuka bakica umwami eh, barisha abaperezida barisha abaminisire barisha abantu eh, ba- bakuru bakuru muri ico gihe ntitubona ingene umunyagihugu mutoya ashobora kuvuga ati ndakingiwe icumba gije rero kuri ivyo vyerekeye ingene u- um- umwami intare wa gatanu yagandaguwe ni ibintu bi- bibabaje cyane kuko eh, murazi yuko yari yimitswe kuba umwami eh, ntare wa gatanu itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda mirongo itandatu na gatandatu hanyuma agakurwa gusa haciye amezi atatu icyo gihe Urumva?
icyo gihe ise umubyara nibwo yari amaze guhunga igihugu
urumva ibyo ni ibintu byose ibi bintu icyo twabivuga ko bujya mu burundi no kuvuga akahise uko kari icyo niho i- aho niho hari ingorane mu burundi ntituvuga ibintu uko byagenze uko uko kahise uko kari ibyo uvuze uti umwami mwambutsa eh, se w'umwami ntare wa gatanu yoba yari ya- ya- ya- yarahunze umwami mwambutsa ntiyigeze ahunga na gato ya- yaragize ingorane z'amagara ara- arajya mu suwise kwivuza hanyuma aho hari mu mi- hari mu mirongo itandatu na gatanu mu mpera za mirongo itandatu na gatanu hanyuma abonye amagara akimukitse gato atuma umuhungu wiwe ntare wa gatanu Ah, ico gihe yari eh, samuragwa w'ingoma yitwa ndizeye karori aramutuma ati mwananje genda urabe mu burundi ibintu uko bimeze uhumuriza abarundi ubabwire yuko ndi mu nzira ndiko ndaza eh, kugira eh, tubandanye eh, duha amahoro a- a- abarundi ico gihe rero em, hari mu kwezi kw'indwi eh, kwa mirongo itandatu na gatandatu umwami nako mbandanye mvuga samuragwa w'ingoma eh, karori ndizeye arataha mugabo atashe eh, haraba harabari urumva ico gihe vyitwa yuko umwami mwambutsa ari we gihangamye ku ngoma hariho abashikiranganji bari bakimuyoboka bavuga ati "I- igihugu cyari kikiramutswa mwambutsa wa gatanu ariko rero hariho abashikiranganji ba- bari batanguye kwerekana yuko eh, badashaka kumu- kumuyoboka hanyuma rero abo abo barazwi si- sinzi ko no- bikenda ko novuga amazina abo rero igihe eh, karori ndizeye atahiye mu gihugu aho kugira bamureke atange ubutumwa yahawe na se we kugira ahumurize abarundi ababwire yuko umwami ari mu nzira ariko araza abo abo bashikiranganji ba- batashaka yuko mwambutsa abandanya atwara en fait novuga yuko eh, kudeta yari yatanguye gutegurwa kera baca bahenda karori ndizeye murumva ico gihe yari afise- gifise imyaka cumi n'umunani cumi n'icenda gusa baca bamuhenda ati mwe wewe yaco urabona s- m- eh, umwami mwambutsa so wawe harakuze wewe uracafise ama- uracari muto reka tu- tukwimike u- u- u- uramutse igihugu hanyuma ibyo ujya mutamu bireke urumva barahenze urumva yarahenzwe yarakira umwana hanyuma arabyemera abyemeye rero eh, niho baca bamwimika haciye amezi abiri gusa mu kwezi kw'icenda kwa mirongo itandatu na gatandatu Mm.
hanyuma mugabo bagomba kumugira nk'igikoresho kugira bashikire ubwo butegetsi barondera kuko mwambutsa aratwa myaka mirongo itanu byari bigoye kugira bamukure abanyagihugu ntihagire icyo bavuga baca bafata uwo muhungu wiwe karori ndinzeye bamugira nk'ikiraro kugira ba- babyoroshe byitwe yuko bakuye uwo uwo mwami wa gatanu uwo ntare wa gatanu byitwe ko ariwe yatangiye gukura se hanyuma nabo bamukure uko niko byagenze urumva rero baramu- ba- baramuhenda bara- arimikwa mu kwezi kw'icyenda mirongo itandatu na gatandatu hanyuma eh, haciye amezi aga- atatu gusa nawe baramukura bamukuye urumva bamukuye yatumiwe eh, na mubutu yahoze ari ye- yahora ari umukuru w'igihugu ca kongo Mm, Eh, ari zayire ya ariko kera fete nationale hanyuma bamu- bahengera agiye muri muri iyo muri ubwo butumire baca baramukura aca aja aca ara- arahunga aja eh, mu aja kuba mu budage urumva rero muri ico gihe kuva mirongo itandatu na gatandatu i- eh, itariki mirongo ibiri n'umunani mu nyonyo mirongo itandatu na gatandatu yari yakuwe aba aca- agira ubuzima busanzwe nka- nk'umuntu asanzwe gushika mirongo irindwi na kabiri gushika rero aho bamuhenda kugira aze mu burundi murumva rero biragoye kugira ibi bintu tubivuge ido n'ido tubiheze ibintu birebire ni birebire kandi nta n'umwanya Ni birebire.
munini ariko dufite aho nayo ngerageje gucisha mu ncamake Mm.
ingene umwami mwambutsa atataye igihugu ngo ngo ngo arahunze ingene umwami ntare wa gatanu nawe nyene yagu- ya- yagizwe igikoresho n'abashaka ku- eh, gukura intwaro y'ubwami kugira eh, bashike ku byo bashaka ariko ivyo rero bashaka gushaka ko bashaka nivyo biteye ingorane gushika no munsi mu Burundi ikintu catumye bakura intwaro yari yemewe n'abarundi intwaro i- i- yari yemewe n'umuntu uwo ari we wese kuko nta murundi yagiye mu ibarabara kugarariza ngo twebwe tura- tuyamirije umwami ivyo bintu ntivyigeze biba niyo tariki ya mirongo ibiri n'umunani mu nyonyo mirongo itandatu na gatandatu uyu micombero igihe yashinga repubulika yavuze ngo ni revolution revolution ntishobora kugira abantu batanu abasirikare batanu eh, mm, ba- ba- bakuye intwaro ngo bace babyita revolution revolution ni ibintu bikozwe n'abanyagihugu ni ibintu abanyagihugu bavuga ati ibi bintu dushaka ko bihinduka turabyanze uko Mm.
siko byagenze kandi na kare iyo bibuko iyo tariki ya mirongo ibiri n'umunani eh, mu nyonyo mirongo itandatu na gatandatu igihe bashinga repubulika yari kuba itariki ntibagirwa mu barundi mugabo uno munsi iyo tariki sinzi ko hari icyiza yazaniye abarundi cyangwa hari ikibi yazaniye abarundi ibyo abarundi nibo bobyimenyera ariko mu byo tubona dukurikira turabona neza yuko atakarusho na gato ahubwo twibaza ko byazanye amagara n'ama- ama- amaganya n'amarira mu barundi urakoze cyane Ildefonse kuri kuri ibyo ah, kuri ayo mateka utunyuriyemo cyane cyane ajyanye n'ubuzima n'urupfu rw'umwami ntare wa gatanu uyu munsi yibukwa hashize imyaka mirongo ine n'ine kuri telefoni dufite abantu batandukanye bifuza kugira icyo bakubaza hanyuma nanjye ndaza kujya nyuzamo nkakubaza ibibazo bimwe na bimwe cyane cyane wavuze ku bijyanye ah, nuko hasa nkaho umuco wo kudahana umaze guhabwa intebe muri icyo gihugu cy'u Burundi nyuma y'ayo marorerwa yose nta nta butabera bwigeze bubaho reka dufate marite kuri telefoni mwiriwe neza marite
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe
oya nta kibazo mfite ahubwo nari ndimo numva ibyo yarimo avuga Mm,
naho ubundi ngewe nibwo ngewe onorayini ubu ngubu naho ubundi nzajya ntanga ibitekerezo byanjye
u- ura- urakoze marite Ah, bwana Ildefonse rugema wagarutse kuri ku kibazo cy'uko hasa nkaho hari umuco wo kudahana wahawe intebe mu gihugu cy'u Burundi uko ubwicanyi bugenda busimburana nta butabera bubaho icyo ushaka kuvuga ni iki
ego me ibyo twavuga ngaha twafatira nko ku bintu bitatu cyangwa bine eh, two- ibintu byabaye kuva in- eh, intwaro y'ubwami havuye kuva umwami wa nyuma yi- i- agandaguwe Eh, twavuga nk'ikintu mu burundi ki- kibangamiye amahoro cyane cyane n'abantu bak- bijyanye n'uwashaka n'ubumenyi ni ikintu cyo kutavuga akahise uko kari icyo ni icya mbere icya kabiri ni ukumenya iryo soko ry'ubwicanyi iyo ubwicanyi bwatanguye ni kubera ko abarundi baguma bicana gushika uno munsi ni ukubera iki ikindi cya gatatu ni uko kudahana hari igihe umuntu yibaza ati abantu babananya bicana kubera atagu- bad- ataguhana kuriho ico cyo kudahana nacyo ni cya gatatu hanyuma ikindi nacyo ibi bigaca bituma abarundi aho gutuma tuba umwe tuba abavukanyi by'ukuri tuguma ahubwo dutandukana dutandukana kubera ingorane zigenda ziraba aha rero tukabona yuko eh, tutabona neza kazoza ku burundi nk'uno munsi murumva twibego twibutse uwo mwami ah, tutazi icyo yazize turazi ko no mu bindi bihugu nibyo abami barishwe bataco bazira ivyo ni- niko byagenze ariko nk'uko nabivuze iyo umwami cyangwa intwaro y'ubwami ikuwe kubera ari revolisiyo y'abanyagihugu bakavuga ati iyi ntwaro turayirushe turayi n'umwami washaka ntibamwice cyangwa bigende gute mugabo mu burundi siko byagenze Mm.
aha rero aho kugira ibyo bintu byo gukura intwaro y'ubwami no kwica umwami nta karusho na gato byazaniye abarundi ababikoze ntacyo bi- bi- bi- byunguye na gato aha rero murabona igituma mvuga nti eh, kudahana ni ikintu kibangamiye amahoro mu burundi kandi tutabona neza kazoza Mm.
Ni- murabona umwami intare wa gatanu yarishwe yarishwe bunyamaswa eh, jewe naragize n'amahirwe yo ku- yo kuganira n'umubyeyi w'umwamikazi eh, baramparaye Eh, yarababaye cyane kandi ibyo novuga yuko ari nk'umu- ni nk'ababyeyi bandi ba- babuze mu mirongo ine na kabiri ni nk'ababyeyi bandi ariko barabura ubu n'abandi bamye babura U- ariko hari igihe ubura umuntu ukamuronka ukamwi uka- ukigaragurira i- ico kiziga c'umu- c'uwi wawe ukamuhamba ukamuhamba n'iteka ivyo o birashobora gutuma eh, eh, ugira amahoro gatoya ariko rero nk'uyu mwamikazi baramparaye eh, yari- yara- yarayivugira we nyine ati jewe icompa twarigeze kumutumira twagize iyo aniveriseri nyene yo kwibuka umuhungu w'umwami ntare wa gatanu hari mu bihumbi bibiri na kabiri turamutumira eh, jewe nda- ndamwitorera igitega turazi bujumbura kugira tugire uwo munsi uwo munsi wo kwibuka umwana wiwe mugabo ikintu yama avuga yavuga ati jewe icompa nkatora n'aho bamuhamvye aho bamutaye Mm.
nka- nkamwihambanira nkamwi- nkamwihambira jewe nyene biciye mu muryango kuko urumva ibi- ivy'abatwara urumva bisa n'uko umenga ntavyo bari- bari banezwe Eh, bwana Urumva rugema akavuga ati, bwana "Jewe Trump nkamuhambana iteka aha nshatse kuvuga yuko murumva yara- yara- yarishwe ara- aratabwa ntituratora iyo bamutaye kandi nta kintu c'intwaro zakurikiye zagize kugira bamu- mm, turetse data no guhana abam- abo baba barakoze ico caha mugabo kugira batore aho bamuhamvye kugira ahambanwe iteka kuko nawe nyene yari- yari umukuru w'igihugu nk'abandi urakoze cyane Urumva rero aha rero mu byo byo kwica aba- abantu bakuru ntihagire inkurikizi abantu bato murumva yuko nabo atakintu ki- na gito kibahumuriza urakoze bwana rugema ah, bwana rugema ni umuganwa akaba n'umujyanama w'abaganwa ndetse akaba yaranashinze icyitwa ubwami bushingiye ku ibwiriza shingiro Ah, uku- uyu akaba ari umuryango we bwite yashinze kuri telefoni turi kumwe na faustin faustin mwiriwe neza
mwiriwe neza Ah, ikibazo cyanyu cyangwa igitekerezo
njyewe ikibazo mfite ni uko ibintu byinshi bigenda bikorwa kandi bigakorwa amahanga arebera yabona bimaze kuba ahubwo akaba ari rwaza gutora umwanzuro ngo ngo bakagombye kuba babungabunga amahoro kandi byarabaye bareba bitangira buhoro bikagera aho bikorwa kandi baba babibona
ariko ayo mahanga ama- i- i- ikibazo ushaka gu- ku- ku- kubaza ni ikihe
ikibazo mbaza ni uko ibintu nk'ibi by'amahanga arebera agafata imyanzuro bwa nyuma kandi biba byaratangiye babona
urakoze faustin turi kumwe kandi na william william mwiriwe
yego mwiriwe neza uri hehe
busenyi mu karere ka rubavu Iki- hariya ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye mbere na mbere mumaze mudamukiriza umutumire Mm.
ariko umumbarize muti ese ko ikibazo cyo kudahana bimaze kugaragara ko mu burundi kabisa ari ikibazo gikomeye mu mutekano muke ubera aho ngaho i burundi ni iki bateganya gukora kugira ngo iki kibazo bagikure mu nzira kuko bajya mu biganiro bagira gute batanga ubutegetsi ikibazo cyo kudahana kitavanywe mu nzira ibibazo by'uburundi bizahura ari uburundi kandi bimaze kugaragara ko no mu karere umuntu wese ureba kure arabona ko ikibazo cyo kudahana gifite uruhare rukomeye mu bibazo bibera i burundi ni iki bari gukora kugira ngo izo ngorane babashe kuzikura mu nzira ikindi ndagira ngo ukomeze udufashe tuzarebe ukuntu musubira ku murongo wa fm twarabavuze kabisa muzatugeragereze mwongere mugaruke urakoze william icyo kibazo turimo turagikurikirana hafi igihe cyakemutse tuzaba tubibagezaho urakoze cyane Ah, bwana rugema hari n'undi muntu watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook witwa habanabakize gerard avuga ngo ntabwo guhana byabaho mu gihe abantu babanza gukora amabi mbere yo gushaka ubutegetsi cyangwa babugezeho bagakora ihorihori ihonya imiryango wasubiza bimwe muri ibyo bibazo byabo bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika
ego eh, ndumva yuko bose bashimikiye ku kibazo cyo kudahana eh, burya umuntu abifatire mu rugero ruto uru- urugero rwa hafi murabona no mu muryango usanzwe hari umu- hari ababyeyi n'abana Eh, iyo umwana utamuhaye indero iyo umwana utamubwiye uti kijya ni kibi kijya ni cyiza hanyuma akagira icyo atinya n'icyo yubahuka ibintu biragenda nabi mu muryango urumva rero no mu- no- no- no mu gutwara nibaza ko ari cyo kimwe kuko eh, iyo hari ukudahana mu gihugu eh, twibaza yuko haba hari ababifitemo uruhara cyane n'abatwara n'abatwara kuko nibo baba bafise ingene batunganya intwaro yabo kugira abanyagihugu eh, baronke amahoro urumva rero hari uku- ukudahana kenshi twibaza yuko biva kuri uko kuntu eh, a- abany- abatwara baba basamazwa n'ibindi cyane cyane basamazwa n'ibintu by'amaronko kudakunda igihugu murazi yuko eh, intwaro z'ubu ni uko bimeze iyo bariko baravuga yuko abanyepolitike bariko baraganira cyangwa bariko baragira ibiki kenshi ntumenya yuko bariko baganira kugira barondere baronderere amahoro arama abanyagihugu iyo turiko turavuga amahoro arama ni ukugira mushireho ibishoboka byose uko kudahana nikubandanye kudahana uwishe kudahana uwasahuye kudahana uriko arasambura kudahana abariko barangaza bene wabo ibintu bene ibyo kudahana ni ikintu kibi cyane mu gihugu urumva rero em, kuri abo ba- babajije icyo kibazo nibyo mu burundi turabona yuko icyo kibazo aricyo kiri imbere cyane ariko rero kwama tuvuga eh, tuvuga ingorane gusa zihari tuzidondagura mugabo ntituvuge ikintu cyotuma ibyo bintu bihagarara ntacyo tuba turiko turakora Eh, urabona n'ubu um, ibintu biri mu burundi ubu bariko baravuga ibiganiro aba- abatumvikana muri politike mugabo umuntu bihitana umuntu bibabaza n'umunyagihugu muto eh, bimwe bita rubanda ruto mu mu kinyarwanda kuko bobo ari abahutu n'abatutsi sinibaza yuko bashobora kuba bafise ibyo bapfa barashobora kubana kandi aho ibintu bigeze ubu abarundi bararushe baravuga ati uwutwara wese ntaduha amahoro muri icyo gihe rero natwe tukaja tuvuga tuti urumva twe twara Eh, ego urazi bwana rwema burya iyo umuntu arwaye ah, umuti Eh, na- na- ntavuga ngo umuti urarura urabyumva wowe uraba umuti kugukiza gusa twebwe rero mu gihe twavuye hasi tugashinga uyu muhari eh, w'intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa nshingiro tujye tubona tuti ibyo nibyo niwo muti twebwe tubona woza ugabanya ingorane sinovuga ngo kuzikuraho burundu mugabo woza uzigabanya cyane mugabo abarundi bakaronka amahoro kuko intwaro y'ubwami ni intwaro abarundi bazi ni intwaro iwacu muri afurika dukunda kuvuga ngo ni iz'akahise mugabo muraraba neza ngaho i burayi intwaro za cami n'izo ntwaro zikiriho kandi zerekana neza ko demokarasi ikora muri izo ntwaro urumva natwe mu burundi rero tuvuga tuti
bwana ridefonse rugema reka tuze kugaruka kuri ako kamaro k'izo ntwaro z'ubwami zishingiye ku ibwiriza shingiro ariko reka two gutinza abantu dufite kuri telefoni tubaha umwanya nabo bagira icyo bakubaza hanyuma dukomeze ikiganiro turi kumwe na davide davide mwiriwe ikibazo cyawe
ndamukireza umutumire yego arakumva
ikibazo cyane ni iki nk'utubazo dushika nka dutatu mu magambo make cyane yego none icya mbere uwo muhari ni icyo ugiye gukora kugira bashobore guhana abo bantu bishe uwo mwami ntare aka kabiri nako mbese ni kuki petero nkuru nziza wewe ariko arahana abandi baheretse ubutegetsi bw'iyo bashatse kubuhirika ariko ntakemure icyo kibazo cy'ubwa mbere abashatse guhereka ubutegetsi bwa mbere akandi nako kanyuma ngiye kurangirizaho natwe mbese ni umwe mu tuzabona mu burundi bagiye gutora cyangwa niba bwoshaka kugira mu burundi ikibazo gishemuke neza kabisa habonetse inyinshi y'uko abantu bose bakora ikosa bagende guhanwa nta mu burundi babona amahoro uyu munsi burundi buza amahoro kubera nta gihano gihari abantu bakora amakosa bagumuko ntacyo bitwaye kandi ugasanga benshi bakora n'amakosa nabo ku butegetsi gusa ariko icyo kintu rero bari bakwiye nacyo kugitorera umuti kugira ubundi bivamo amahoro abarundi abahunze batahuke baze bubake igihugu cyabo urakoze urakoze david ndashaka kwisegura ku bakunzi bacu bari mu burundi dukomeje kugira ikibazo cya telefoni telefoni zo mu burundi ntago zirimo gucamo mutwihanganire ntago ari uko twabirengagije nuko dukomeje kugerageza kubashaka kubahamagara ariko telefoni zanyu ntago zirimo kunyuramo mutwihanganire rero reka dufate inosa kuri telefoni inosa mwiriwe neza
mwiriwe uri he ino saa
ndi muri kanoza ikibazo cyawe
ikibazo cyane nashaka kumubaza nashaka kumubaza na n'uwo muhari uremewe mu burundi hanyuma ikindi kibazo ikindi kibazo kigira kabiri avuka mu miryango y'abo bantu hanyuma ikindi ariko arakora iki kugira ngo abanyagihugu bamenye icyo ubwo bwami bwamariye Burundi kubera ibyo numva kera bavuga numva ubwami kenshi babuvuga nabi yuko ngo nk'umwami agira ahaguruke ngo baca bazana nk'urugabo runiniya ngo hanyuma ngo akaruhagurukira ko ngo agacumitamo icumu ngo kugira ahaguruke sinzi rero nk'ubu uno munsi none boshira nk'umwami bubandaniye migenzi umwami yakoresha cyane bohindura amategeko uko umwami yakora ibyo ni byo bibazo byanjye nanifise urakoze cyane inosa murakoze namwe kuba mudukurikira aho ngaho mu gihugu cya canada bwana ilidefonse rugema benshi bibanje kuri uyu muryango washinze witwa intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa shingiro barashaka kumenya icyo uwo muryango ukora ese ni umuryango wemeye mu burundi hanyuma hari n'abatavuga rumwe ku miyoborere y'ubwami bakavuga ngo hari bimwe ubwami bwakoze abantu benshi batishimiye
egome ndumva habaje ibibazo abantu babiri uwa mbere yabajije ibintu icyo uwo muhari wokora kugira ufashe werekane ko ari uko abantu bakoze ubwicanyi buhanwa harimo ubwicanyi bw'umwami intare wa gatanu nk'uko nabibabwiye aha ntitwoza ngaha naho umwami yagandaguwe ntitwofatira ko cyane kuri urwo rupfu rw'umwami aha ikintu twofatira ko cyane ni ikintu cyo kwica umuntu uwo ari we wese kuko abo umwami abo umunyagihugu muto nta n'umwe nta n'umwe akwiriye kwicwa nta n'umwe abantu barangana imbere y'imana murabyumva aha rero icyo yarabajije wati umuhari wokora iki twebwe ntacyo dushobora gukora muri iki gihe mugabo ikintu navuga ngaha ni uko intwaro zose zagiye zakurikiye ku ntwaro y'ubwami itembagajwe hagiye haraba ingorane z'ubwicanyi ubwo bwicanyi bukaba ntihagire uguhana abantu mu burundi tukagenda dufukafuka tukaraba ingorane zigezweho akaba ariho umenga nizo twohana mugabo izaheze ngo tuzibagire urumva aha rero haca haza cya cyifuzo cy'abarundi cyo kuvuga ngo reka tu bagire murazi ko bashinze urwego rwo kugireranira ikigongwe rwo kuvugana ukuri no kugireranira ikigongwe urwo rwego simbona neza ingenero ushobora gukora ubu kandi ubwo bwicanyi bukibandanya kandi abantu bacangazwa urabona ubu hanze y'igihugu hari abantu barenga ibihumbi amajana abiri abantu buzuye amabohero hari iki ibyo bintu turabona yuko bidashoboka muri iki gihe abo bikoze barafise ibyo ngira bishobora kuba bibagira nabo murumva rero uko kudahana kuracariho aricyo bituma tuvuga tuti harakwiye kuza guhinduka intwaro iyo ntwaro y'ubwami gituma tuyifatira ko ni uko murambabarira kuri uyu yarabajije ibibazo bwa nyuma yafatiye ku ntwaro za kera cyane z'ubwami ariko intwaro z'ubwami mu burundi zari zatanguye kuba intwaro zubaha ubuzima bwa kiremwamuntu yanakubaje niba ukomoka mu muryango w'ubwami yanakubaje niba ukomoka mu muryango w'ubwami
yego mbere nkomoka mu muryango w'ubwami n'ibyo ariko ibyo nta ntacyo byohindura kinini kuri uwo muhari wacu kuko uyu muhari wacu urimo abatakomoka ku muryango w'ubwami ibyo rero ndabyemeye n'ibyo ariko mbananije nishyura ku bindi bibazo yavuze ngo kudeta inkuru nziza aha na bamwe biki ibyo rero no kuri sino bijamo cyane ariko icyo tuzi cyo ni uko mu burundi haba hariho impamvu zidafata impamvu zidafaditse zituma abantu bicana urumva naho twera kuri ibi by'ubwoko burya abarundi turi bamwe tuvuga ururimi rumwe dusangiye imico dusangiye akaranga nta kintu cyo kuvuga ubwoko cyari gikwiye kuba kandi kera murazi iwacu mu burundi bavuga yuko aho ku bami bashyira imbere imiryango mugabo ntibashyira imbere ibyo bintu by'ubwoko ibyo bintu byazanywe byagiye gushyirwa imbere cyane n'abazungu baza badupima amazuru badupima uburebure badupima ibiki ibyo bintu nta byari biriho mugabo rero nitureke na kuguma tuvuga data ngo byazanywe n'abazungu ko tuzi ko byazanywe n'abazungu twashobora kubikosora ariko rero aho niho hari ikibazo umenga hari ikintu gituma tuta tudashobora kuvugana ukuri ngo twicare hamwe tuvugane ukuri ariko bwana rugema uvuze kuri icyo kibazo cy'uko abarundi mudashobora kwicarana ngo muvugane ukuri ku kahise k'igihugu wanagarutse kuri iriya komisiyo y'igihugu ishinzwe ukuri n'ubwiyunge ukavuga ko utemera neza ko iyo komisiyo yakubahiriza inshingano yahawe ariko iyo komisiyo yashyizweho kugira ngo uko kuri mutavuga cyangwa se abarundi batavuga kujye ahagaragara abantu bakuvuga kuki wumva ko iyo komisiyo ntacyo izashobora nta kamaro izageza ku barundi
urumva ibintu mu kinini bavuga ngo ibintu bijya gupfa bipfira mu ntango ibintu biriko biraba mu burundi nk'uko nta myenda bivuga ni inkurikizi z'izindi ngorane zagiye ziraba murumva kuva intwaro y'ubwami ihavuye harabaye urumva icyo kibazo cy'amoko cyaragiye imbere cyane haravugwa cyane n'ubu nibyo bikivugwa hama havugwa abahuta abatutsi abahuta abatutsi umwanya wose buri gihe kandi si ukuvugwa gusa barabishyize no mu ngiro ugasanga ibyo by'ubwoko nibyo bijya imbere murabyumva aha rero navuga yuko kandi burya no mu burundi icyo baguma birengagiza ni bimwe navuga kutavuga akahise uko kari uburundi ntibugizwe n'abahutu n'abatutsi gusa hariho abandi hariho abandi urumva mu gihe rero abo aho iyo ndiko ndavuga abahutu n'abatutsi sinshaka gushira muri rusange hariho akagwi k'abanyepolitike b'abahutu n'abatutsi ari bo bashaka gutera ingorane hanyuma bagashaka baratera ingorane inyishu ku ngorane bo nyine bariko baratera urumva icyo nicyo kitumvikana iyo bariko baragira ibintu byo kumvika ngo ibiganiro ngo kugira abarundi baronke amahoro ibyo bintu nibaza yuko abanyepolitike nibo baba bakwiye kwisubira ko nyine bakicarana bakarabana amaso mu yandi atawe umunyamahanga ari muri bo akaba akavugana ati by'ukuri turi ko turondera amahoro y'igihugu cyangwa turi ko turondera ibyicaro bya politiki kugira twiteze imbere sinzi ngo bivuga aha rero icyo ndiko ndavuga yuko ibyo bintu bitazoshoboka ni uko duhereye nko kuri ingene intwaro y'ubwami yahavuye ugaca ubandanya ugashika kuri ibi bita ngo ni amasezerano yarusha usanga ayo masezerano yarusha by'ukuri yagiyemo abanyepolitike b'abahutu n'abatutsi gusa bashaka kumvikana kugabura ibyicaro bya politiki gushika aho babishyira muri babishyira mu mategeko gushika aho babishyira mu ibwirizwa nshingiro ugasanga ibwirizwa nshingiro ry'uburundu uno munsi ririmwo rivugwamo abahutu n'abatutsi gusa ugasanga abahutu ngo twebwe tuzogira mirongo itandatu ku ijana abatutsi mirongo ine ku ijana ibyo bintu nibyo byishe igihugu abarundi iyo mu bihumbi bibiri igihe bagira amasezerano yarusha icya mbere na mbere ho iyo aba amasezerano hagati y'abarundi bonyine bavuze ati ni twebwe turiho turumvikana kazoza kacu atamunyamahanga arimwo tutariwe turajya mu mahanga ibyo bintu byari kwizerwa n'abanyagihugu urakoze urakoze bwana rugema reka dukomeze reka dukomeze ikiganiro twakira abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ndibaza ko noneho telefoni zo mu burundi zisa nkaho zirimo gucamo reka dufate abdul abdul mwiriwe neza alo abdul
mwiriwe neza ikibazo cyawe
yego ndakuramukije ndagusuhuza edigwema turagushimiye natwe kuba ukurikiranye ibiganiro byacu ikibazo cyawe
yego ndasuhuje n'uwo mutumire muri kumwe n'umuganwa yego
yego ku gitekerezo cyanjye
turakumva bazi tanga igitekerezo cyawe yego ku gitekerezo cy'iwanjye nshaka kuvuga ku byerekeye abaganwa hari ubwicanyi bavuga ngo bwabaye ngo mirindwi na kabiri ahubwo ahubwo bari bakuraba abantu boba barishyuwe muri irindwi na kabiri bakaraba kumwe boraba ari nk'abantu bisi abo bantu irindwi na kabiri bakaraba kumwe babegeranya kugira ngo nabo babashyire mu ntahe kuko ubwo nta kuntu ubwicanyi bwoba irindwi na kabiri bamwe bamwe bamwe bamwe bari ko barapfa kugeza ubu uyi batari ko baraburanwa baraburanisha ntibarabe kumwe by'irindwi na kabiri barabe kumwe byoja mu buryo kugira abo bandi n'ubwicanyi bwabaye icyenda na gatatu na bwone bubemwo kugira kuko harapfuye abatutsi benshi n'abahutu benshi ntibarakumyene ubwo bwicanyi bwabaye kugira baburanye baburanye rwose kuko duhereye no ku rupfu rwanda daye rwose rubemwo ruburanwe na bwone nibyo umutumirwa yagarutseho avuga ko hakwiye kubaho ubutabera kuri muntu wese ubwicanyi ubwo aribwo bwose bwakozwe bugakurikiranwa kandi abantu bakavugisha ukuri hakabaho ubutabera
yego icyo ikindi nacyo cya kabiri nacyo Mm.
cyakuvuga ku byerekeye nyine ubwicanyi kubo- a- uwo muganwa ahubwo yari akwiye kuraba ku nyine ndazi nawe ni ni umuntu atohoza cyane Mm.
arabe ku byi- ku ru- ku rupfu rwa gu- u- ku rupfu ubu iriko ru- abantu ariko barapfa kugeza ubu nabone ba- ba- ba- bara- arabe ku nyine nabone bobu- bobaburanisha kuko ko turabye mm, nk'abantu ariko barapfa ku gahanga k'igipolisi reka n'aba- n'urwaruka rw'ubu na- na- reka turabye n'igi- ni- na- hariho n'igi- n'igi- n'abantu benshi ba- batigenda neza mu bwicanyi bara ku nyine ubwo bwicanyi nabwone bora ku nyine bohanwa rwose kuko ari abantu batigenda neza mu bwicanyi kuko urwaruka rupfa ni rwinshi abanyagihugu bapfa ni benshi a- abana bapfa ni benshi eka na- na- ni- ture- ture- ku nzego zose zirapfa kandi abazira ubusani barakumene nabone boraba kumene babura- bu- ba- bababuranisha kugira natwe tubone ko baburanishije kugira bahanwe mu ntahe urakoze cyane abdul ndibaza ko ibyo bibazo byawe murakoze hari- cyane ngaho ku ijwi rya amerika kandi turabakunda cyane ngaho ku ijwi rya amerika urakoze cyane turagushimiye ndibaza ko ibitekerezo bya abdul ahanini yabigezaga kuri leta kuko niyo ikwiye gushyira mu bikorwa ibyo asaba bijyanye n'ubutabera turi kumwe kuri telefoni kandi na nshimirimana nshimirimana mwiriwe neza
mwiriwe ikibazo cyanyu
Eh, ikibazo ni intererano kwanza mbanza guterera Eh, mu magambo make cyane
Ah, ndiko ndasoma ku buhinga ngurukanabumenyi nabonye bavuga ngo ahubwo ngo ntibavuze ngo ibyo bintu ngo ngo by'abantu bapfuye ngo bavuge ngo ko ari abahutu ngo bapfuye naciye mbaza ikibazo nti eske ntare frank yari umuhutu canke yari iki hanyuma nashaka kuvuga ikintu kimwe ku bijanye n'uko kuntu batigeze bakurikira eh, ngo bashake kumenya ukuri kuri ivyo vyabaye Mm.
aha anye ndasha ndasa n'utanga intererano gatonya mvuga nti eh, urabye ukuntu byagiye bigenda bikurikirana abantu bagiye batwara ico gihe bose uretse urabye n'abatwaye nyuma y'uko uwo muntare apfa n'abatwa abagiye bakurikirana bose batwara batwaye imengo babanje gukora amaraso ni- ndibaza agiye ko bashobora kuba baratinye kubikora ko kubera ko bavuga bati natwe twarakoze amaraso igihe twokora tukarondeshaka kurondera ukuri kuri ibyo byabaye hoca haba poursuite o- kuri meme no kuri twebwe Urako- ashaka rero ngaho nyine nce ngiza ndahabariza ko uwo mutumire mbaze eske inyuma y'aba inyuma y'ubwo rupfu rw'uwo mwami wa gatanu n'izindi mpfu zose zakwiye ziki- zikurikira aba ari abo bishwe irindwi na kabiri canke ari aba abo bishwe mirongo icyenda na gatatu meme n'abariko barapfa ubu nashaka mbaze abari batwara muri ico gihe kuri abo bantu bose bagiye bapfa bari abantu bera canke bari abantu bariko amaraso kuko urakoze namba hari bari abantu bari kwa- bari kw'amaraso ni ukuvuga ntibashobora gukurikirana abagize nabi kandi nabo basanzwe barakoze nabi namba bari abantu bera naho eh, ni uko hari icyo batakoze kugira ngo ba- ba- ba- bagire non, eh, bavugire abo bantu baba bariko barahohoterwa naca rero sa n'utera intererano ngaha muri ico gihe mvuga nti igihe cyose hazoba hari ibintu eh, by'uko iryinyo ri- riba wa mugani w'iryinyo ku rindi ijisho ku rindi ni ukuvuga hazogumaho ibintu byo kwihorahorana mu gihugu cy'uburundi n'amahoro atigera aboneka bibaye ngombwa hobaho igihe haboneka umuntu atwara atari ko amaraso yobikurikirana amaze amaze kubikurikirana byose ugasanga muri icyo gihe abanyagihugu barabaye umwe banashima ukuri kukamenyekana ukuri kumaze kumenyekana ni ukuvuga namba bibaye ngombwa ko basaba ikigongwe bagasaba ikigongwe kuko tukikihorahorana nta nta mahoro atigera aboneka mu burundi iyo niyo ntererano yanjye urakoze cyane nshimira imana reka dufate ferinando hanyuma duhe umwanya ah, bwana rugema asubize ibyo bibazo ferinando mwiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
i kigali ikibazo cyawe
ikibazo canje nagira mbanje gusuhuza umutumire eh arakumva ikibazo nagira ndamubaze none ko ubwo ntare wa gatanu ntiyaba afise uruhara mu ngorane zagiye zirashikira uburundi uravye ko yakuye ku butegetsi se kandi se yari akiriho ubwo wewe nta kosa afise ikibazo ca kabiri iyicwa ryiwe kubw'uwo mutumire ryobazwa nde murakoze urakoze cyane bwana rugema subiza ibyo bibazo by'abakunzi bacu ah, nubwo benshi bagiye bagaruka nanone kuri wa muco wo kudahana
ego urumva n'ibyo bamwe bagaruka ko ariko byinshi hari ibyo nshobora kwishyura n'ibindi bi- bi- bi- bi- bi- baba bingora gato icyo novuga subiza ibyo ushobora nk'uko nari nabivuze um, uko kudahana jewe nawifatira ko yuko ari ryo um, soko ry'ubwicanyi bubandanya ni- ni- nicyo kintu gituma ubwicanyi bubandanya kuko umuntu arica akabona yuko adashobora kuba kubera n'abandi barishe nanjye nishe ntacumba umenga nuko bi- umuntu yobifata urumva muri icyo gihe rero bica byerekana yuko intwaro zose zagiye zirakurikira zihana uwo zishatse uwo zidashatse zikamureka urumva rero mu gihe udahanye bose ugahana uruhande rumwe kwa kudahana kuguma kuri ngaho ikindi nacyo nu- nuvuga ni uko em, mu gihe ibyo byo kuvuga ku kugirirani eh, ku kuvugana ukuri no ku no kugiranira ikigongwe eh, ku bintu byabaye ibyo byoba mu gihe tuvuga tuti ubu turafite intwaro twizeye idukingira ikingira abanyagihugu bavuga ati ntawe uzosubira kubica ntawe uzosubira kubicwa nta nta muntu azosubira kwangara eh, ati igihugu ciwe c'amavukiro ubu rero reka twicare hamwe tuvugane ukuri hanyuma tugiranire ikigungo mugabo aho siho mbona turi muri iki gihe kuko abariko baricwa uno munsi mu myaka nabo eh, itanu cumi y'imbere nabo bazovuga ati reka twihore murumva n'iryahorihori bavuga ri- ri- ri- rihonye umuryango n'ibyo turimwo ubu nta kintu cemeza na gato yuko ibintu bigiye guhagarara ndetse no guhagarara turi ko turaraba ibintu ko biriko biragenda ubu turavye abantu bagorewe hanze y'igihugu hagati mu gihugu abantu badashobora gutaha mu gihugu ibyo bintu bidahagaze ntitubona neza ingene inyishu eh, inyishu zotogwa igihe igihugu ca- gitsimbataye mu mahoro bakavuga ati murazi no mu rwanda barabikoze harabaye ubwo ihonyabwoko hanyuma abantu haraba bijya bya- by'agacaca n'ibiki hajya urumva byashobotse kubera hariho intwaro ivuga iti ibi bintu reka tu turabe ingene tubikura mu nzira ntibizosubire ibintu bya gutya mu gihugu naco c'u Burundi murabona i- ni ni umwanya wose n'ingorane z'ubwicanyi zitavanako aha rero sinobirandira ko cane nicyo gituma twebwe nguma mubaza kumpa ijambo nshikirize mu mwanya gato mu mwanya muto igituma tubona twebwe ingene iyo ntwaro y'ubwami ishingiye ku bwiza nshingiro ariyo ishobora gutuma habona haboneka agahingo k'amahoro data niko reka tuyi- tube turabifata gutyo mugabo ikintu cose cozana inyishu ku ngorane z'uburundi abarundi tubasavye ko bocumviriza bakacanka bacumvirije urumva nico bituma ibi ibi twebwe tugomba kuzobishikiriza tukabishikiriza abanyagihugu hari wari yabajije abaza ati mbega uwo muhari wanyu uri urarekuwe n'amategeko mu Burundi ukora gute ico ni ikibazo nyene kijanye n'uku nuko ukuntu ata mutekano uriho mu gihugu U- uyu muhari twawushinze ngaha mu bwongereza ku kuva mu eh, imyaka ibiri iraheze ariko ngaha turi eh, uwo muhari uremewe turashobora gukora ariko kubera ari umuhari ujanye n'ivyerekeye iby'uburundi twategereza ku kuwushyira imbere y'amategeko mu burundi ariko kubera eh, u- eh, kubera ingorane ziri mu burundi ntishobora kubikora muri uwo mwanya ariko tugomba gushikira abarundi ivyo o twobironde tuzorondera ingene tubashikira kugira tubashikirize uwo mugambi ariko nk'uko turiko turavugira ku iradiyo twoza turacishamwo bike bike bakavyumva ikindi naco mwari mubajije hari uwajije ubwa nyuma yarabajije ati mbega izo ngorane izo zavuye ku mwami ntare wa gatanu yakuye se wiwe hanyuma i- ingorane zikaba zishobora kuba zabandanije ibyo sinibaza ko ariko bimeze sinibaza ko ariko bimeze na gato kuko eh, nababwiye abakuye intwaro y'ubwami eh, ntibayikuye kuri ntare wa gatanu ba umugambi wo gukura intwaro y'ubwami bawugize igihe itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kw'icumi mirongo itandatu na gatanu igihe batera ikirimba c'umwami bakaza ku eh, ba- bashatse no kumuganda kugandagura umwami mwambutsa wa kane hanyuma muri icyo gihe murumva neza yuko hariho icyo gihe nta n'ibintu by'amoko byari bihari byo kuvuga ngo ngo hagire ngo nk'ubu bimeze usanga mu burundi bavuga ngo hari intwaro z'abatutsi cyangwa iz'abahutu icyo gihe ntibyari abasirikare bari bakiyoboka umwami bose abarundi bari bakiyoboka umwami bose bayoboka umwami ariko rero nk'uko nabivuze haravuyemo akagwi gato k'abahutu n'akagwi gato k'abatutsi nibo bashatse kurwanira iyo kudeta kugira batware ari naho rero intambami zatanguriye urumva hari imicombero ya yari minisitiri wa defanse icyo gihe hariho n'abandi bari bakomeye hariho abantu abasirikare mu bwoko bwose kandi benshi b'abahutu ariko uko ibintu byagenze byaraboneka neza yuko umugambi wo gushaka gukura intwaro y'ubwami watanguwe icyo gihe ibyo kugira bakure ntarengwa wa gatanu byaje mu nyuma ibyo z'uko rero yo yaragararije se nababwiye yari afite imyaka cumi n'icyenda yarahenzwe kandi mu nyuma turafite ibyemezo by'uko yasabye ikigongo se hanyuma umwazi k'umwami mwambutsa yitabye imana mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo irindwi n'indwi ni ukuvuga urwo rupfu rw'umuhungu wiwe waramubabaje cyane kuko kumva umuhungu wiwe naho yari yamugaraje mu mugabo agasaba ikigongo hanyuma ntiyaragitwara mugabo kubona abakuye intwaro y'ubwami bamurondera iyo ari bamukuye mu budage bamuzana urumva bamuhenda ngo aze mu buganda kuva mu buganda bamuzana ku ngufu kugira aze kwicirwa i burundi icyo kintu ni ikintu cyerekana neza yuko nta ruhara umwami intare wa gatanu afise mu ngorane zashika i burundi ese abafite uruhara nabo bakuye intwaro y'ubwami bibaza ngo biroroshye gutwara kandi mu kirundi ndagucira umugani bwana gwema mu kirundi uko babivuga uko bivugwa baravuga neza yuko baravuga ati igihugu si icana igihugu si icana no kuvuga iki gutwara ntibyoroshe umuntu ntashobora gupfa gusimbira ku ntwaro ngo tware ngo yibaze ngo biroroshe bishobora kukorohera kubera ufite imigambi yo gusahura igihugu cyangwa ubwo ibindi mugabo gutwara kugira abanyagihugu bagushime ati watwaye neza si ibintu byoroshye ese bwana rugema wakomeje uvuga ko hakenewe ukuri ku mateka yaranze igihugu cy'u Burundi hakenewe ukuri ku wishe umwami ntare wa gatanu nyuma y'uko mubuze uko kuri hari igihe mwigeze musaba amahanga cyangwa se amatohoza mpuzamahanga gukorwa kugira ngo uko kuri mwifuza kumenya kujya hagaragara
urumva ibyo biragoye kugira mu gihe igihugu kigwaye kigwaye uko kigwaye uko kudahana kigwaye ubutungane butagenda neza n'ibiki n'ibindi byose bijyanye n'izo ngorane ziba ziriho ntibishobora korohereza kutworohereza na gatoya kugira du kugira dushikirize dusabe urubanza rw'ubu bwicanyi turabe ingene buruca kuko nk'uko namwe ndabivuga ibintu biraba mu burundi ugasanga abantu baricwa urumva umuntu agaheranwa niko navuga hanyuma abandi bagasubira bakaza gutyo urabona n'ubu baguma bica inyuma ya ntare wa gatanu sinzi umuntu twari twatumiye muri icyo ki aniveriseri yo kuba tumwibuka umuntu umwe yahoze atwara sindamuvuga izina yavuze ati mbega igihugu bubahuka bakica umwami bakica umuperezida bumva mu nyuma barishe na ndadaye nabo nyine abamwishe ntibaratura urwo rubanza ntiruracika urumva none urumva ni ibintu n'ukuri bigoye mugabo icyo ntubivuga ko gatoya sinzi ntubifatira ko cyane narumvise kuko nari ino sinari burundi mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri hari abo baba baragerageje kugira barabe yuko abishe ntare wa gatanu bo kuko bamwe turazi ko baciye idegembya ariko ndashobora kuba mbuze ukute ariko kubera umuntu mwita uko yakoze icyaha ari uko yacagirijwe abikekwa reka tuvuge ko bikekwa ko baba barishe intare wa gatanu baciye idegembya urumva rero hari ibyo twumvise yuko hari abo baba barashingishije urwo rubanza ariko muri iki gihe ni ukuri nta cyizero twebwe tubifisemo tubona yuko byongera aho bishyitse iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tugaruka ku myaka mirongo ine n'ine ishize umwami ntare wa gatanu yishwe bunyamaswa mu gihugu cy'u Burundi umutumirwa wacu ni bwana ildefonse rugema washinze umuryango witwa intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwiriza shingiro Ah, bwana rugema mu kanya turi hafi kugera ku musozo w'iki kiganiro kiganiro kandi nongere nisegure ku bakunzi bacu mu Burundi twakomeje kugira ikibazo gikomeye cyane eh, cy'amatelefoni ntago twashoboye kubavugisha nk'uko dusanzwe tubavugisha ntago tuzi aho ikibazo kiri mbere y'uko dusoza kino kiganiro bwana rugema wifuje kuvuga ah, kuri uwo muryango washinze n'umuti ubona mushobora kuvugutira ikibazo cy'umuco wo kudahana n'ibibazo biri mu burundi uwo muti ni uwo
twebwe uko tubona ingene intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa nshingiro ariyo ntwaro tubona yuko yo yokingira abarundi igahumuriza abarundi icya mbere na mbere ni uko mu burundi intwaro y'ubwami yari imaze gushika ku rwego rwo hejuru mu byerekeye demokarasi niko navuga itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kw'icumi mirongo itandatu na kabiri aba imboneza bari batsindiye indepandansi y'uburundi kandi inganda bibutse neza kuko n'abarundi kubera ako kahise katigishwa neza izo repubulika bazohava bavuga ko aribo banatsindiye iyo indepandansi indepandansi yaronkewe ku ntwaro y'ubwami muri mirongo itandatu na kabiri urumva rero icyo dushaka kuvuga ngaha ni iki intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa nshingiro ni intwaro y'ubwami umwami ahangama mugabo ntaba ari watwara hagatwara umuprime minisitiri umushikiranganji wa mbere iyo ari ku ngoma bamwita umushyikirangoma wa mbere akaba ari we atwara uti bigenda gute urumva muri icyo gihe amatora imigambwe yabandanya ikora nk'uko ukuri kwamye aba hanyuma uwutsinze amatora akaba umushikiranganji wa mbere premier ministre hanyuma muri ico gihe mu magambo ma- mu magambo make usoza tusigaranye iminota umu- iminota itarenze umwe n'igice okay muri ico gihe rero niho umu- umu- umu- umushikiranganji wa mbere ari we aheza aga- aga- aga- agatwara niwe acaronka iyo manda y'imyaka itanu kugira atware hanyuma ikindi rero cyerekana yuko hoba ikintu gituma haba amahoro ni uko umwami niwe atwara ingabo z'u Burundi muri icyo gihe ingabo z'u Burundi icyo twita arme national ntishobora gutwarwa n'abanyepolitike kugira bagu kuko n'ibyo ni intambamyi mu gihugu abanyepolitike kugira baze barakuranwa ku ntwaro hanyuma bagatwara n'igisirikare uko bashaka ibyo nabyo nyine murumva ko bitogena neza aha rero tuvuga yuko umuperezida kuri izi ntwaro ahabwa ububasha burengeye bituma iyo habaye ingorane kuri urwo rwego ibintu bica bihagarara nk'uko turi turabibona ari nacyo gituma rero dusaba yuko abarundi bo kumva neza tukazora mu mwanya wo kubibasigurira yuko ku ntwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa nshingiro umwami aja hejuru y'amoko y'imigambwe mu gihe habaye ingorane mu migambwe cyangwa mu banyepolitike ubuzima bw'igihugu burabandanya umwami agakingira abanyagihugu ubutungane bukabandanya abasirikare bakegukira umwami ntihagire abanyepolitike basubira kubisukamo urakoze Rero, ura- urakoze twibaza yuko bishobora gufasha mu- mu mu gutora inyishu kandi umwami niwe muhuza ni uburundi bukeneye umuhuza wa minsi yose w'imyaka yose Urakoze Ntidukeneye cyane.
umuhuza Ura- azaraza yuko haje ingorane bwana ildefonse rugema washinze umuryango witwa intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwiriza shingiro turagushimiye cyane kuri aka kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma karara wadufashije gushyiramo kino kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema cyaho cyaho